mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno wa kabiri aho mugiye kumva ikiganiro murisanga nk'uko bisanzwe ikiganiro cerekeye ubuzima ibibazo amagara iterambere n'ibindi byinshi ku mukenyezi n'umwigeme muri kumwe na Oriane Tangishaka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri ibi bihe bya vuba abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu neza na neza ku vyerekeye umushaha w'abantu ivyo bita abapsikologe babona ko abana b'abigeme n'abakenyezi bafise ibibazo bitandukanye bijanye n'amagara yabo y'ibihimba vy'irondoka atitabweho cane nk'uko bikwiye ni muri iyo ntumbero umwe muri bo samantha nininahazwe umurundikazi aba muri leta zunze ubumwe za amerika yafashe iya mbere kugira ngo agerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri ico gisata niwo mutumire wacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho agiye kutwiganira bimwe mu bikorwa arimwo muri iyi minsi byo kugerageza gufasha abigeme kumenya byinshi byerekeye amagara yabo y'ibihimba by'irondoka n'ibikorwa byo kugerageza gufasha abavyeyi n'abarezi mu kugerageza kunganira ico gisata kugira ngo ntihagire amabi ashikira abigeme n'abakenyezi bitewe no kutamenya vyinshi bijanye n'ico gisata cerekeye amagara yabo reka twakire umutumire wacu uyu munsi uh, mademoiselle samantha nininahazwe ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi
murakoze murakoze cyane Ah, reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye urumva jewe nitwa samantha nininahazwe navukiye i bujumbura amashuri y'intango nayagize kuri ecole internationale de bujumbura hama mbandaniriza amashuri makuru makuru hano muri amerika mu gisagara ca new york narabandanyije kaminuza aho ah, nakurikiranye ivyigwa bijanye n'amagara ajanye n'umushaha narakoze ubuzi butandukanye ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijyanye ah, n'amagara y'ibihimba by'irondoka Mm. Ego Samantha urakoze cyane kutwibwira ku batari bakuzi urakoze cyane hama uh, Samantha ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cagutumye uh, ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijanye n'amagara y'ibihimba vy'irondoka ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri amerika nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe canke ari abakobwa bose i burundi naho rero naciye nja gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka badakunda kubiganira kubera mu micokama yacu ah, bavuga ngo biteye isoni hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko canke n'ivyo bariko baragira bavyigishijwe n'ubuhinga bwa none canke bakaba bavyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi canke batanavyumvana neza Mm. Ego urakoze cyane Ah, hama ah, tumwe mu turere nk'uko bivuze eh, tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifise akamaro kanini ah, ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko ariko tumwe mu turorero tundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuwe
kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura hama ikindi cyifuzo cyanje ni uko twakwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda aho rero akaba ari mu myaka nk'iya cumi na kabiri cyangwa cumi n'itatu kubera nkifise nkifise imyaka cumi n'itanu twahora tujyana n'umwigisha wacu wa biyoloji kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ako gafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida mu gico namwe nibaza kuva kera ni igituma muri ibyo bikorane haza gusa abahungu niyo yindi mpamvu yatumye nshaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu yego uratanze uturorero tw'ubutinyanka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye cyane mwobigira cyane cyane ku babyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane jewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwo nk'umurundi kazi ni amasanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora nuvuga yuko nshaka gutangura gusigurira abo babyeyi nshaka kwegeranya ababyeyi bacu nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo biba bibateye amakenga tukabiyaga kubera tutabyigishijwe tukiri bato canke tutanabiganirije tutanabiganiriye n'ababyeyi uca wumva ko nabo batabiganiriye n'ababo ni naco gituma batazi naho bobihera mugabo tugiye hamwe tuzoronka izo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe mfasha n'abandi dukorana ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no guharuka ego ni ukuvuga ko wowe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nk'uko twavuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugururira batugurura icyo kiyago n'abana babo niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo ariko kandi tukiri aho nyine ku babyeyi ababyeyi nabo nyine bimwe mu bibazo bituma batuguruka cyangwa batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize ku bijyanye n'ibihimba by'irondoka ku bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera kuri ayo makenga mubishura mute mubona hoko bw'iki
ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira ni uko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye umwana uramwereka inzira nziza na mbi ukanamubwira igituma utamubwiye igituma ntacyo azoba ntacyo uzoba umufashije uzoba uri ko umuta mu rudubi hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijyanye n'imibano mpuzabitsina kare niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza nk'akarorero nije kuri kaminuza ya hunter hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisata cy'ibyigwa by'umushaha ibyo bita psikoloji muri ibyo nyine naho nkaba nasanze biri mu byo twagiye turabona
urakoze cyane urakoze hama kuri wowe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuyihe myaka n'iryari umwigisha cyangwa umubyeyi cyangwa umurezi yotangura kumubwira ibijyanye nabyo
umwana wese akwiye kwigishwa ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuva akiri muto dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina byagenewe hajya hasi mu magara agapiti agatiti umuswapi ibyo byose siko byitwa twari dukwiye kubyita uko bisanzwe byaragenewe kurya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye bita isoni bikavugwa nk'ibintu bisanzwe urumva rero bijanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha dufate nk'umwana w'imyaka ibiri turazi ko yumva ibintu akabisubiramwo atanazi n'ico bivuga hama uko agenda arakura niko utangura kubaza atangura kubaza ibibazo umuntu hama uwo muntu akwiye kwishura atabwoba burimo tutarinze no kuja kure abakobwa benshi ntibigishijwe ukuntu biyoga ku gitsina hari abo twumva ko bakoresha amasabune akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina hama kandi karorero notanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza yoza aroza igitsina adasiramuye n'ibyo byose n'ibyo byose ibintu n'ibyo byose biza kuyaga hama tukisha
ibyo bintu ni ibintu bihambaye cyane tutakunze kumva na gato kwigisha umwana w'umukobwa ingene yisukura umwana w'umuhungu ingene yisukura koko ni ibyigwa ni inyigisho zikwiye gutangwa kuko ndakeka nk'uko babivuze ababyeyi usanga icyo kiyago atari cyinshi hagati y'abana babo nabo kumbure ni naho ibibazo bimwe bimwe biza byaba ari iby'amagara yabo ugasanga baratanguye kurwara indwara zitandukanye kumbure baraza kutubwira zimwe mu zo baca bagenda baragwara kubera byo kumbure waraganiriye nabo warashoboye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganirako none nk'uko wari urabivuga umubyeyi yotangura amubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu itandatu kugira amutegure kumenya ibyerekeye amagara yiwe n'ibimba byirondoka amajambo yokoresha ni nk'ayari
kuva mu myaka kuva ku myaka itanu gushika imyaka umunani byoba byiza umwana yigishijwe ko umubiri wiwe udoda urahinduka buke buke akarorero notanga ni uko nk'umwana afite imyaka indwi atangura kumota mu kwaha bikaba ari ibintu bishika inkabuzo akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi muri iyi minsi cyane cyane kubera ubuhinga bwa none hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyine nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
yego ni ukuvuga ko icyo uvuze ni uko kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo mubyeyi ko gutangura icyo kiyago
yego
uranavuze kandi ikintu gihambaye cyerekeye ako karyo aba aronse kuko unasigurira uwo mwana yuko umubiri we ugiye guhinduka agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe uti rero ni naho karyo kuko umubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa ni ikintu gihambaye uvuze ahama rero kandi wavutse ku bijyanye n'umubyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe hariho ababyeyi usanga byoroshe gukora ugasanga aratanguye icyo kiyago araganirije umwana wiwe kumbure ni ikintu kimworohera ariko hari ababyeyi bigora cyane hari ababyeyi bavuga bati byo ntabyo nigeze numva umubyeyi wanjye ambwira kumbure n'ibintu biteye isoni umwana wanjye ninatangura kubimuganiriza ntazonyubaha hari ibitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba vy'irondoka abavyeyi boronka ah, kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo ah, bita- ibintu bitanguye guhinduka nabo nyine batinyuke eh, bave muri ayo masoni baba bafise nk'abavyeyi hari ibitabo ni- ni- n'izindi nyigisho bashobora kuronka bozironka hehe
ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu burundi nta- ntabyo ndaronka mugabo nk'uwoba ariko aratwumviriza akaba afise ibyo yoba asanzwe azi yonja akara akampa ibyo noza nakoresha mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike ico gitabo nkaba nari nshaka rero gutera akamo abanditsi b'ikirundi bumfasha tukaja hamwe tukandika ibyo bitabo bizoteza imbere urwaruka rw'i burundi nabo um, muri- n'abo muri diaspora nashaka kongera uh, kongera ko ngire ababyeyi bafise abana bavuga icongereza canke n'igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri amazon canke muzonyandikire nzobafasha kurondera yego eh, urakoze cyane kumbure woca ufatira aho kakajya ko gutanga eh, telefone zawe canke aho bokuronka ku mbuga ngurukanabumenyi Eh, samantha ni nini nahazwi uwo muronka hehe
urumva um, ndashobora kubabwira kuri uh, instagram yanje ni urubuga rwa instagram iryo zina riri mu congereza ni the burundian sex educator
Mm, aho ni ku rubuga rwa instagram ahandi hoho haba kuri Eh.
telefone ya whatsapp canke kuri facebook ahandi bokuronka ni hehe
kuri uh, ndafise na email boshobora kundonkako hama ni the burundian sex positive educator at gmail com Mm. Ego urakoze cyane turaza kugaruka kumbure kuri iyo Instagram aho usanze utanga n'impanuro ukagira n'ibiganiro n'abigeme n'abakenyezi ariko mbere yaho ko tuja muri ivyo biganiro uhora ugira ku mbuga ngurukanabumenyi reka uduhe kumbure izindi mpanuro woha abavyeyi n'izihe mpanuro woha abavyeyi kugira ngo bashobore kumenya vyinshi eh, vy'ivyo bakeneye kuganira n'abana babo
ndashaka ubwa mbere gusaba ababyeyi bugurure ibiyago murafise uruhara runini mu ngingo abana banyu bafata mugabo ntibabuha- ntibabubahuka kubera inyigisho zijanye n'ubuzima n'amagara y'ibihimba by'irondoka zitangwa ah, abavyeyi bakoresheje iterabwoba b'abakobwa bashikiwe n'ikibi canke baguye mu rudubi bazotinya kubegera hama ngo mubafashe tutaronse rero ibi biganiro hari ingaruka mbi nyinshi zizohaba
Yego urakoze cyane hama reka rero duhindukire tuvuge ku biyago uhora ugirana n'abigeme Ah, iyo ugerageje kubafasha kugira ibiyago mu ki- mu- mu- ku mbuga no ah, ku buryo butandukanye uganira nabo reka twumve eh, kimwe mu kiganiro wagiranye nabo ah, igice cacu c'ikiganiro wagiranye nabo mu minsi yahera ku rubuga rwa instagram duhere ku ntahe y'uwitwa oro yashikirije ku bijyanye n'ubutinyanka n'ibyamushikiye agitangura kubibona Uh, the first time I do remember, um, it was it was quite funny because about uh, just a f- like a couple of days, I would say two or three days before, my mom, you know, sat me down and then we had to talk uh, about justement tout ce qui est période, euh, règles, and I was quite a shy Burundian girl, so nah, my kids don't match them. What, Jibrim? I was like, ah, okay, sure, mm. that's, that's what I need to do. Ah, okay, and then deux jours plus tard. guess I guess ngira yari yabonye certains signes ou je sais pas ngira quoi.
usanga watangiye Ngira deux gukura jours. Ah, notre ngira trois coups de flash quoi, je sais pas. hein. Peut-être c'était euh, me PMSing euh, vraiment very hard. And then uh, deux jours après, na Hodachi showing up. It wasn't. It was just uncomfortable. The first, I would say, the first year or so, it was uncomfortable. I would know Yuko, it's coming, but it wasn't uh, like a, a major pain, qui me vraiment mal à l'aise. So ça m'a aidé que le début n'a pas été si um, terrible. It was just entrance you know, to um, to what is to be a woman, and then bakaca bikaca bibandanya polepole nyine sans sans qu'il y ait de de gros signes zindi ziza uh, mu mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri byaje mu nyuma so it wasn't a lot of pain from the beginning Perfect. That was the question I was going to ask you. Hama Lily,
J'ai oui, j'ai eu mes premières périodes euh, un peu en, euh, plus tard que les autres. Euh, J'avais euh, fin 13 ans, hein. Et, ben, fin 13 ans, Nali prendre avait 14 ans, et je me rappelle, toutes mes amies en avaient déjà eu. À 11 ans, tout le monde en avait, à 12 ans, tout le monde en avait. Et moi, je commençais à me poser des questions, est-ce que, est que je suis normale Est-ce que, est que moi, ça va m'arriver un jour Euh, pour de vrai, j'ai pas, j'ai pas eu la conversation avec ma mère avant, je l'ai eu après. Donc, quand c'est arrivé, que when I know I'm back, oh, finally, najin dawa ya kama ndio akonge. Parce que tu sais, ma conversation, et oui, tout le monde disait, moi, je- moi ça, moi ça, moi ça, puis moi, je n'avais rien à dire parce que j'avais jamais eu ça. Donc, euh, du coup, quand je les ai eus, c'était un relief. J'étais comme, oh, I'm relieved now, you know. Ah, bah, oui, j'ai eu la conversation avec ma mère après. J'ai dit, écoute, voilà, c'est arrivé. Mais comme Oro, Oro voulait dire gout- Goussa, puis, euh, puis c'est tout, hein. Oh, ok, ok, ok, puis c'est tout. Je, je dirais, Ibn Obzi, je n'ai dit, il dit beaucoup plus avec mes amis qu'avec des gens de ma famille.
Okay.
Yeah.
perfect. Hama Bella,
Euh, J.O.A. Nani ici, c'est 12 ans. Nani, c'est 12 ans, and um, I remember my mom, yari yambwiye nka une année before, yego yari yaje arambwira bela eh, niyo wakuruka w'umukobwa uzogira um, hazoza you know bleeding trying to explain you know at that time nibaza yuko quand même euh, je lisais beaucoup aussi hanyuma euh, je voyais euh, nk'abatante abatante bababwira they used to buy pads right so i didn't know at that time ibyo ari byo mugabo i remember mu mutwe naciye nishiramwo okay uh, i guess grown ups you know ladies when you are grown up you buy something like that Eh, nizo nishizemo but there wasn't really nta explanation naronse cane gose Eh, hama ariko ibiba 12 ans naragiye ndabwira mama eh mama bya bindi wambwiye byaje and she was like oh okay that's fine so now you have to be careful Eh, Eh, ofite bariko barakubwira ati you have to be careful
Yeah, impamvu bariko barakwigisha comment vraiment ça marche ukuntu bigenda kugira uronke ayo ma periods ukuntu comment ton corps fonctionne qu'est-ce qui va se passer pendant ou après ou même avant navyo bakubwira Mhm.
bakubwira ati gusa urazi ba bahungu muza muricarana rero ushobora kwicaranako
c'était ça en fait nico bakaba bakora gutera ubwoba ati make sure yuko ubizi yuko maintenant à partir d'aujourd'hui urashobora kuvyara c'est toujours ibyo that's bakubwira ati the message Eh, c'est ça.
Ouais.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
Eh, jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ego turumva yuko ikiyago ukiganira nabo muri iki inye twumvise harimo abigeme baba mu mahanga eh, barashiramwo ikirundi n'icongereza ariko nibaza ko nka Bella nkuko tuvyumvise aravuze yuko umuvyeyi wiwe yagerageje kumuteguza ah, mbere ah, mbere yuko biba ni ukuvuga ko yagize amahirwe bikaza abizi ariko si kenshi biba bimeze uko ku bigeme bose none abigeme bakiri bato batwumva wobahanura iki ku bijyanye no kugerageza kuronka amakuru n'ubumenyi bwerekeye ibihimba by'irondoka amagara yabyo n'ibindi byinshi baba bataronse nko ku mubyeyi atabibabwiye cyangwa umurezi atabimubwiye uwo muhanura iki uwo mwigeme ariko aratwumviriza kumbira ataranajya no mu gutinya ariko cyangwa ahejeje kubujamo uwo muhanura iki
ikintu cya mbere ni uko kandi dukeneye kuza turiyibutsa iminsi yose ni uko dufite abantu benshi badukuriye dushobora kuza turabaza hari abo babyeyi bacu bashiki bacu ba senge cyangwa na ba nyokuru ahubwo nasanze ba nyokuru na ba sogokuru ariyo bavugisha ukuri kurusha mu biyegereze abantu nabo bandi ni abaganga si ngombwa ugende uvuga ko washikiwe n'ikintu wewe cyangwa ufise ikibazo urashobora kugenda ukavuga ufise ikibazo ukagenda uvuga ko ari mugenzi wawe cyangwa udashaka ko bizopfa bigushikiye hano ushaka kwikingira akaba aricyo gituma waje kubaza ibyo bibazo hari uyundi nawe akaba ari jewe ndafise ikibuga cyitwa zoom dushobora guhurira ko umwanya uwo ari we wese unyandikiye ko ufite ikibazo yuko ukeneye ko duhura umunsi uwo ari we wese ndabishoboye nzoroshya ndaguha handevu uwo kindi umwikira icyo kibazo kuri instagram cyangwa kuri email nyine hama nkazogusubiza inyishu ndayifise ndayifise naho nkorana n'abantu benshi nabo boza baramfasha
nk'uko yabivuze samantha murashobora kumuronka kuri za instagram facebook n'ahandi abajene abakiri bato benshi niho musanzwe muri ni ukuvuga ko mufise ahandi hantu n'undi muntu mushobora kwitura ku bijyanye no kumenya amagara y'ibihimba by'irondoka n'ibindi byinshi bijyanye nabyo none gasamanta ubona ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ko ari nabyo bindi usanga batazi ko cyane batabwiwe bataganiriwe ko n'umuntu n'umwe ubona bo kwigishwa neza na neza iki bubibwirwa ryari bo kwigishwa iki ku bijyanye nabyo
ndemeye cyane yuko bakwiye gutangura kubyigisha birakenewe kwigishwa kubera naho bitavugwa turazi neza ko kutagira icyo kiyago ntabwo biriko biradutwara kandi ntibikora urwaruka rubandanya rukora imibonano mpuzabitsina rutikingira ugasanga naho hagiyemwo indwara canke abakobwa bakiri bato bakivungenga hatari bwagere canke batari banabishaka
none ubona aho kwigishwa iki bobwigwa iki neza na neza bo kwigishwa bo kwigishwa iki
bari bakwiye kwigishwa guhabwa amashwa hama bagahabwa bakigishwa ukuntu bakoresha ako gafuko cyangwa abakobwa bakigishwa nawe nyine ukuntu ukuntu bakoresha koteja bikingira
bikingira bari bakwiye kwigishwa ukuntu bikingira nabo nyine
yego ubu urakoze cyane reka twumve izindi mpanuro cyangwa izindi nyigisho mwaganiriye nabo ku rubuga rwa instagram nabo mwari muraganira kumbure twumve temonyaje ubuhamya bwawe reka duhere kuri uwitwa oto
Um, so, um, yeah, Narong Amereg, I was about 11, 11 years old. Uh, donc mama arabinsigurie ingene bigenda aranyeretse here's a pad here's how you wear it here's comment ça fonctionne fresh fresh okay uh, arambwira okay donc avant yuko zitangura usually you will feel this way or that way donc akambwira amakompe akambwira just iyo how uncomfortable it can be bloating arabisigurira ndimbwira okay nta kibazo mbonye irya mbere ngene bigenze sinasubiye kugira ubwoba kubera nari ndi muri ah this is manageable this is fine uh, the issue was really just to go buy pads if you ask me that was my biggest issue because kuja kuzigura muri quartier niho byaba biri a bit embarrassing but about apasa nta kindi nta kindi cyari kinjena vraiment and then um, Fast forward to nka deux ans trois ans après gushika ngaho ndababara muga ndashaka kubinyegeza nta n'umwe ashobora kubona yuko i'm uncomfortable after that my mom yaciye aja canada so ca dusigarana dog na papa na mon chief kaya so c'est pas abantu tugire tuganire cyane ku amantu zene ama issues nandiko ndacamo deja na mama nibaze ko byarinda kugera to a point ubu merewe nabi cyane kuri mvuge anything so amaze kugenda naho tumaze kumushikira niho uh, i was then able to uh, to ask her that was when i was 16 donc from about 13 to 16 it got a little bit more painful but i was still able to function because i was still going to school byose byari bikigendeka nta na kimwe nasiba gusa ngeze muhira c'était vraiment le truc de juste dormir trying to get as comfortable as possible maze gushika canada niho nashoboye kubaza un peu plus de questions to my mom to the girls and uh, like all the friends around me bariko baraganira everybody would share justement yuko ah période zirageze so ndababara but i was like wow that's it that's this is what i see nta kindi ukeneye gukora oh no hazaba pase après nyine la première journée y'ijuru ya muke and i'm like this is unbelievable because jenga kumfata uh, ibyayi bitagira uko bingana painkillers zose ushobora gutora amapads yo gushusha justement mu mugongo anything i'll try just anything because ku byo nariko ndumva autour de moi ibyo bagerageza naca ngerageza cyangwa nkagira combinaison y'ibintu pouvoir what would work for me because then byari byatanguye kumera nabi nari mbabara nari mbabara cyane so c'était vraiment des trucs de être étourdi vomissement nausée bloating Jandy, I can't stand like still for a long time. But Wujinabankora said that requiring that you come magaze most of my day. So that was a huge issue kumamamagara uh, for a sick call at that same date every month. Because that is regular or more. So I didn't see, I didn't think you, you could, there was a deeper issue because they were regular. There was no other issue other than the pain part. So I didn't think you could hari ikindi kindi kiri um, underlying because nta nta matalks yandi numva bavuga about issues zishobora kujyana n'ama na l'intérieur justement de ton des, des organes génitaux if you're not if utari kurerekana ayandi ma symptome I start going to the doctor um, on my own, comme mon docteur de famille, uh, début vingtaine. Mm -hmm. ntangura kumubaza rero ndi muri oke arambaza just pour un check up annuel général vraiment nothing major and then ngiyo rya mbere cyambwira non en fait amaregre yanjye ari vraiment douloureuse et tout et tout and then aca avuga ok la prochaine fois uh, urazoza la semaine prochaine tuguschedulinge for a pap test and um, après le pap test tuzoca turaba ama resultat uh, if there's anything else sinon turashaka are you sexually active ndamubwira oya yeah. ah okay in that case turashobora kugushira nagenda gupropose uh, ama bazita gute pills just ama uh, yeah, ne, kuja eh, kuja on the pill and I just didn't feel comfortable because I was already hearing about the hormonal changes zishobora kuja ziba when you're taking them and I was like uh, I'm dealing with plenty issues to begin with so singire ntangure autre chose vraiment reka reka tubyihoze since ata ata nibyo nkeneye muri uwo mwanya ambwira yuko that would be the only thing ushobora kumukuza um, atari ibyo nari kudagerageza for my pain okay ndagenda muri muri iyo pap test baragira resultat ziri négatif arambwira non non je pense que ça va tu sais euh, faut kuza urarondera ukagerageza aya mati ibintu biri naturel pour toi ibiki n'ibiki byagize byabaye gutyo for four or five years vraiment subirayo ndamubwira the same issue ambwira the same ambwira the même chose pap test tugire pill canke um, ta ibiro uh, peut-être que ça ça va ça va vraiment t'aider usually hari a lot of women dès que bahinduye lifestyle yabo uh, bica bibafasha and i'm like me other than that Uh, is there anything else I can I can do, Change? Maybe there's another issue. Wapi. And je, je pense que nanje aho ndi vraiment j'aurais pu kugugulinga cyangwa kurondera more issues about it like more information about it kugira imenye yuko il peut y avoir d'autres d'autres problèmes kuko le fait est que I had never heard about fibroids uh, PCOS endometriosis like other than like two three years ago so nivyanjinye havyanumva na mama havyanumva mes tantes les mes amis autour de moi nobody I had never heard about those issues ivyo twakorera pap test yariyo examen pour voir si ufise le cancer nyene ya col de l'utérus and I was just like that can only be the iyo ndwara yonyine en fait niyo nshobora gusanga ndwaye nta yindi nari nibaza yuko ihari hama fast forward donc mbandanije gutyo mbandanije ngana kwa kundi mbandanja no sangorane nyene uh, ndagiye muri uh, long distance relationship so as soon as I was donc oh naciye ntangura kwimvira okay uh, écoute peut-être c'est ça ma vie hein it doesn't look like hari amantuzenya yanjye andi matwi ushobora kugerageza kuko hari abaca bavuga yuko maybe when you are sexually active maybe hari ikizoca gihindura avec ayo ma hormone and I was just like uh, red kangahe twamuhirwa abakobwa baba baracanye bababwira ati ah munsi uzobyara dushirihera pour some reason bariyumvira yuko dès que y a un changement muri muri iyo region ayo mahormone ngana ahinduka yuko anyway all of a sudden rainbows and unicorns and everything so i was just like no uh, still is the same issue and then gushika uh, end of 2019. End of 2019, Chanda, well, donc le, le fiancé at the time, alors, il, a, il, a, il a senti une, une bosse. Donc, euh, lower, lower abdomen yanje. Arumba, arumba boss nyene igumye. And I was like, um, no, I've never noticed. Because you could only feel it udayinze down nyene ugarani. And you couldn't we Magaze Chinese, you can't, since again, I'm on the chubby side, you can't tell. And then la, I'm happy because I'm like, okay, finally something for sure. Uh, une, une réponse. So they're gonna call my doctor Wanje. Hari umuntu yaramuremplaça aravuga yuko wiwi there might be an issue. Uh, fast forward to a few months after ndatewe ndaronka ecography imbwira justement yuko mfise ama fibroids ni muri muri ayo mamansi on sortant yuko nari nazungurutse internet yose ndaba all the mpanika nyene all the terrible uh, issues zishobora kuvamo gushika donke diagnostic y'amafibroide
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ego birumvikana yuko nka oro mwaganiriye yagize ikibazo cy'indwara z'ibibyimba byo mu nda bikumvikana ko atarabizi none gasamanta zimwe mu zindi ndwara cyangwa ibindi bibazo abigeme bahura nabyo ugasanga baragize ibibazo bikomeye kubera kutabimenya ni nk'ibihe birimwo muri bijya twavuze kugerageza kwigisha no kumenyekanisha indwara zimwe zimwe ku bigeme utundi turorero tw'indwara bagwara ntibazimenye ni nk'izi
nk'uko wari uheje kuvuga kwa oro yatubwiye indwara z'ibibyimba n'izindi zijyanye nazo ariko ntibamenye kuzitahura kubera batari bwazumve hakaba hari n'izindi ndwara zo kuva amazi adasanzwe akaba ari kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu bihimba by'irondoka
ego urakoze cyane turumva ko hariho n'indwara z'isuku nkenya ziva ku isuku rike abigeme bakaba bakeneye kwigishwa gusukura neza kudakoresha amasabuni akaze nk'uko wari wabivuze ubwa mbere nabyo nyine byofasha mu nyigisho baronswa ego urakoze cyane hama dusozera muri make abakenyezi nabo nyine bubatse baba bakuze nabo nyine kumbure baraca mu bibazo bitandukanye ugasanga ntibabimenye cyangwa babifashe minenengwe cyangwa ugasanga ni ibibazo bitandukanye nabo nyine batari bwacemo batari bazi nabo nyine abagore bubatse murabafasha mubafasha gute hari ibiganiro cyangwa uburyo nawe ubafasha nabo nyine
icyo ufasha abagore bubatse ni ukwisanzura nta kwicanamwo mu maganya bonyine nka kujya umugore ahejeje kubyara turabizi ko aca mu bintu byinshi shaka yuko bicarana bagahura hama bakabazanya ibibazo barungurana ubwenge bakanaha inyigisho cyane bagashingiranira intahe
urakoze cyane urakoze cyane kumbure dusozera wongere ubahe nimero zawe canke urubuga rwawe rworoshe kukuronka ko samanta nini nahazwe bo kuronka hehe turangiza hamwe wongere uduhe n'akajambo ka nyuma dusozera
yego urumva ukuntu wontora mwontora ku rubuga rwa instagram byanditswe mu cyongereza ni the burundian sex educator hama urundi rubuga wontora ko ni kuri email yanjye the burundian sex positive educator at gmail dot com hama uri kurandika sex positive harimo imwe hama ndiko ndategura urubuga rukabumenyi nzohora negeraniriza ko ibiganiro bitandukanye hama nzoba mfise n'ikintu cyitwa google form kugira ushaka wese ashaka kumbaza ikibazo ashobora kukimbaza muga atarinze kumenyekana ndabizi yuko bikenewe yuko ushobora ushobora kuba ushaka kubaza ikibazo utarenze kumenya ntarenze kumenya uwo uriwe urumva muri ubwo buryo wabishobora
none gasamanta hari uburyo bakeneye amafaranga nangahe murabiganira ko wowe urababwira kugira ngo babe baritegura kuronka ubwo bufasha n'ubwo buryo bukenewe kugira ngo ubafashe
ndacariko ndakorera ngo kuri ubwo buryo bw'amafaranga mugabo ubu unye icambere na mbere shaka tubwire ni uko twegerana tukavugana tukaronka ikiyago kwanza hama rero nkamenya ukuntu nzoshira ibyo nigisha hamwe bivana n'abo ndiko ndavugisha nimba ari urwaruka canke nimba ari ababyeyi shaka guca ndabishira hamwe hama ivyo bindi tubiganira turi kumwe
urakoze cyane samantha nini nahazwe umurundi kazi aba muri leta ya new york muri leta zunze ubumwe za amerika akaba ari mu bariko baragerageza gufasha kugurura ikiyago gikenewe cyane hagati y'abigeme abakenyezi ababyeyi n'abana babo b'abigeme ikiyago gisanzwe kidahari cyane cyane mu mico kirundi mu mico kinyafurika aho byinshi usanga ari ibintu bifatwa nk'ibigira soni ibintu bimaramaje canke bitavugwa ko cyane kubera imico rero akagerageza gufasha kuganira kuri byo kuko yabonye ko bishobora gukemura ibibazo byinshi byerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka ku mukenyezi n'umwigeme samantha nini nahazo turagushimiye cyane ku kanya wafashe ko kuganira n'ijwi rya amerika
murakoze cyane aho yanze
namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza murakoze
always, always, always, always. With you, I find joy with you. Put out on my mama, girl. I don't face down. Went off the dance floor, call a fire dancer. Yo, can't any pull up, you better answer. Stay focused, not like scammers. Graduated on dance moves, double masters. Zanku, shaku, baby, if it's up, play the way, baby, twat, twat, that right, even my plan. What they won't feel, no, why they call me Musaka, they what's away, can't go, na, in, be tech. Oh, why, why, why, yeah, you, you make me glad. Oh, why, Yo, the sniper. Danny Makanaki. This is how we do it. Noble sport.
Brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in the world. Never change it for anybody else. Any brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in the world. I never change it for anybody else singing.
She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. She well, I mean, a pretty but your heart is a miss. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight, yeah, yeah, I am walking away. Nine to five, mine and I grind, yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling. I think tonight she might braid her braids. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her waist. Roll like 24K. Okay.
Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl. Your skin just like pearls. The best thing about the world. I never tried you for anybody else.
Have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me. Cause there's complexities in complexion. But your skin is glow like diamonds. Dig me like the earth, you be giving birth. To everything alive, baby, know your worth. I love everything about you from your nappy curls. To every single curve, your body natural. Same skin that was broken, me. the Same skin taking over. Most things out of focus view, but when you're in the room, they notice you. Notice you. Cause you're beautiful. Yeah, you're beautiful. Them and them gon' fall in love with you in all of your glory. Your skin is not only dark, it shines and it tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watching, they all adore you. If ever you are in doubt, remember what mama told you. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the wall. I never trade you for anybody else. Hey, brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world. I never trade you for anybody else. Hey.
Skin girl, your skin just like pearls. Best thing in the world. I never trade you for anybody else. singing.
the times I got to let you know. Uh-huh. The things you do to me, I cannot let you go. Eh, eh. How many times I got to let you know? No. The way you do, way you do me, girl, I cannot let you go. Oh, honey, oh. Girl, you are killing me, oh. Sweetie, oh. Girl, you are killing me, oh. How many times I need to let you know? The things you do, I cannot let you go. Eh, Baby, how many times I got to let you know? The way you do, way you do me, girl, my love doesn't overflow. Eh, Little Mato,